ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube mudusanga kuri radiyo yacu vowa kuri miko muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero hano ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri sanga icy'uyu munsi mukagira muti turagaruka ku ki uyu munsi wari itariki ntarengwa kuri bamwe mu bororera mu mujyi wa kigali kuba bahakuye amatungo yabo bagashaka ahandi bajya kororera nk'uko babisabwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko abo bari mu bice bitagenewe ubworozi bamwe muri aba borozi bavuga ko iki cyemezo cyabatunguye kandi kibangamiye imibereho yabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye madame emma claudine ntirenganya umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi rusange mu mujyi wa kigali ngo adufashe gusobanukirwa ibyerekeye iki kibazo madame ntirenganya ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
mu kanya turahita twinjira mu kiganiro nyirizina ariko nagira ngo ngusabe unyemerere tubanze twumve tuse n'abibukiranya twumve inkuru twagejeje ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ku wa kabiri w'icyumweru cyashize ivuga kuri iki kibazo turagaruka mu kanya reka asumuta kabugi abanza tubwire uko byari bimeze ubwo bamwe muri abo borozi babonaga iyi nzandiko bari bandikiwe n'umujyi iki cyemezo kije gikurikira icyari cyatanzwe nanone n'uyu mujyi wa kigali mu mpera z'umwaka ushize ariko nticyubahirizwa kuva icyo gihe aborozi bagiye bagaragaza ko batabasha kubona aho bororera amatungo yabo kugeza ubwo umujyi wa kigali wongeye kubandikira ubasaba ko bitarenze uku kwezi kwa cyenda abafite amatungo mu duce twa kigali bahita bayahakura mu ibaruwa yagiye ihabwa aborozi ijwi rya amerika rifitiye kopi umujyi wa kigali wanditse usaba abororera ahadakwiye kwimuka bitarenze itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi ubutaka bugakoreshwa icyabugenewe ni icyemezo cyabangamiye abasanzwe bakora umurimo wo korora barimo umusaza ntawumenya umunsi sureyimani wororera mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali umubare w'inka ze ntitwabashije kuwumenya ariko urebye afite ibiraro birenze bitanu birimo inka nkuru n'inyana zazo ziri mu biraro ukwazo nubwo yavuze ko muri ibi bihe by'izuba umukamo aba ari muke ariko uyu mworozi yumvikanishije ko mu myaka mirongo itatu n'itanu amaze muri aka kazi kamugejeje kuri byinshi nubwo kugeza ubu we atarabona ibaruwa imusaba kwimuka byihutirwa uyu mworozi yumvikanisha ko nawe yabyumvise babisabwa n'abayobozi icyemezo ntabwo twacyakiriye neza ariko burya ngo hari igihe ibintu ubona bishaririye bikakururira ariko wenda nyuma bikazaba byiza iyo umuntu avuga ati nka ndazirukanye muri uyu mujyi aho ngo akaba yakwereka ati izi nka muzerekeze mu cyerekezo runaka aho ngo ugenda urebe uti izi nka zigomba kujya hariya uherekane niba twahagura tuhagure ariko nta kuvuga ngo nguhaye iminsi runaka uzijyane he niko kantu ngiye numvise ko katanshimishije hari aborozi bagaragaje ko bakora umwuga wabo ariko bitabangamiye abaturanyi babo umuvugizi w'umujyi wa kigali emma claudine ntirenganya kuri mikoro y'ijwi rya amerika yagaragaje aborozi basabwa kwimuka mu buryo bwihutirwa niba uzi kuri kororera hagati y'amazu kandi ahantu uri kororera wahubatse ikiraro utabisabiye uruhushya urimo urabangamira abo muturanye icyo gihe ugomba kwimuka hari abandi bari barahawe uburenganzira bamaze igihe kinini bororera ahantu runaka ariko ubu ngubu hakaba harasatiriwe n'amazu hakaba hari imiturire harageze imiturire icyo gihe abo ngabo nabo bari mu bantu bagomba kugenda bimuka bavana amatungo yabo ahari uyu munsi ushobora kuba utarandikirwa ariko nawe wabireba ukabona ejo cyangwa ejo bundi ibaruwa iraza kukugeraho kambe ntekereza ahantu nakwimerera amatungo yanjye ukaba watangira kubitekereza ubu ngubu kugeza ubu aborozi baribaza aho bazajyana inka zabo kuko hirya no hino mu gihugu usanga ubutaka bugenda bushira ariko iyo umuntu akwandikiye akabwira ati cyangwa akabwira ati nguhaye icyumweru cyangwa nguhaye ukwezi ko uri kwihima nawe ku giti cyawe umwana wawe akunda amata n'umuvandimwe akunda amata aho ngo ugenda urebe uti izi nka zigomba kujya hariya uherekane nguhaye iminsi runaka uzijyane he ariko nkanjye rwose ndumva cyangwa n'undi wundi nge ndumva nta muntu uturanye mbangamiye igihe cyo nakwifuza baze barebe bamanze batembere aho bayobora barebe koko izo nka zibangamiye abaturage barebe impamvu izo nka bazirukanye batubwire n'impamvu bazirukanye ukavuga ngo izo nka ntiwazirukane urazirukane bazijyane he uvugizi w'umujyi wa kigali yumvikanishije ko nubwo bitoroshye kwimuka byihuse ariko batazemera ko abantu bakomeza kubana n'amatungo impungenge zi- zirahari kandi ziranumvikana ntabwo twakomeza kuzigenderaho ngo tuvuge ko abantu turi bu- baturanye na- n'amatungo ntabwo bikunda usanga umuntu niba afite nk'ikiraro cy'inkoko eh, ufite ikiraro cy'inkoko ariko inkoko zikikijwe n'abantu mu gitondo zibyuka zi- ziteteza umunuko wazo ibiri kubera amatotori n'ibindi Ah, hanyuma ugasanga inka ziri aho hagati mu bantu ugasanga ingurube zi- ziri aho hagati mu bantu ibyo ngibyo rero nibyo turi kugerageza kurwanya kubera ko ntabwo ntabwo bijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa kigali muri kugeza ubu hari aborozi bamwe bororeraga mu bice by'icyaro cy'umujyi wa kigali aba nabo bagiye basatirwa n'abagenda bashakisha ibibanza byo guturamo nabo bakaba basabwa kuzatekereza uburyo bazimuka usibye aborozi bahangayikishijwe n'iki cyemezo abari basanzwe babakorera haba mu kuragira izo nka kuzishakira ubwatsi no kuzikukira bagaragaza ko bazatakaza akazi aka kazi rero kanteje imbere kandi kamfitiye akamaro ubu ni ukuvuga rero ngo ikijyanye no kuvuga ngo zimuke hano zishobora kujya ahantu umuntu atabashije kuba yagera ugasanga hari igihombo muri twebwe tubashije kugera ndakora nkahembwa amafaranga bampaye nanjye akamfasha umuryango wanjye mbese nkiteza imbere amata turayabona inka turazikama tukabona amata nta kibazo amatungo abujijwe kororera mu mujyi wa kigali arimo inka ihene intama ingurube ndetse n'inkoko gusa imbwa n'injangwe abantu batunga mu ngo zabo zo ntizirebwa n'iki cyemezo ubuyobozi bw'umujyi wa kigali gusa abaturage bamaze kwandikirwa ko uwagira ikibazo cyihariye yakwegera ubuyobozi bukamufasha kugikemura asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumuta kaboyi iyo nkuru yayikoze muri kiriya cyumweru zari mu matariki makumyabiri n'andi uyu munsi itariki mirongo itatu mwari mwatanze zageze madamu ntirenganya ariko mbere y'uko tujya ku kigiye gukurikiraho wumvise ko ah, bamwe mu borozi baravuga ko bibabangamiye ah, abandi wenda nubwo batari kuri mikoro z'ijwi rya amerika bati iki cyemezo ntabwo eh, cyumvikana neza bati umujyi wirukanye aborozi uyu ni umwanya u- wawe mwiza wo kugira ngo use n'ukuraho urwo rwijiji ubundi mu by'ukuri iyi ngingo iteye ite yakomotse hehe ihagaze ite Ah, murakoze cyane Ah, ngira ngo hasa n'aho habayeho urujijo wa mugani nk'uko mwari mubivuze Ah, aborozi ntabwo basabwe gukura amatungo yabo mu mujyi wa kigali Mm.
ahubwo ni aborozi bamwe hari aborozi bamwe ah, bandikiwe basabwa gukura amatungo yabo mu mujyi wa kigali hanyuma ah, kwa kundi umuntu abona ibaruwa uyu munsi bijyanye na na interineti watsapu abantu bahita bahahana amakuru ku buryo bworoshye noneho undi yayibona agahita akeka yuko ari aborozi barimo kubwirwa ngo ntibavane amatungo yabo mu mujyi wa kigali ariko ntabwo ari aborozi bose muri rusange Ah, uko bihagaze rero ah, ni ukuvuga ngo kororera mu mujyi wa kigali biracyemewe Ah, ariko nubwo byemewe ah, twifuza ko abantu bororera mu mujyi wa kigali batangira kororera korora bihuje n'umujyi Ah, ntibakomeze korora mu buryo nakwita ubwa gakondo ah, cyangwa se mu buryo nakwita ubw'icyaro ahubwo bakamenya ko turi mu mujyi hanyuma bakegera minisiteri minagiri minisiteri ibishinzwe ikaba yabagira inama bakareba uburyo uburyo bwabo bwo korora babuhuza n'umujyi uburyo rero bwo korora iyo butarahuzwa n'umujyi aho abantu bari korora inka mu buryo busanzwe korora inkoko mu buryo busanzwe korora ingurube mu buryo korora muri rusange mu buryo busanzwe mu mujyi wa kigali biba bigoye biba bigoye kubera ko hari abantu bororera ahantu batasabiye uruhushya icyo ni icya mbere noneho ugasanga umuntu afite aho atuye ariko akavuga ati nubwo mpatuye reka ngerageze gushaka uburyo nakororeramo amatungo ndebe ko nabona amafaranga ariko hakaba n'abandi bantu bagiye bororera ahantu barahasabiye uburenganzira ariko kubera ko umujyi ugenda ukura ugasanga hahandi batangiye bororera ubu ngubu basatiriwe n'abantu hanyuma nanone ariko tukaba dufite n'abandi bantu bacyorora ariko bororera aho bagomba kororera kandi nta kibazo bafite ni muri ubwo buryo rero dukora ubugenzuzi ubugenzuzi ntabwo tubukora ku bikorwa byo korora gusa tubukora ku bintu byose muri rusange tukareba ko abantu bari kuba muri kigali n'ibyo bari gukora bihuje n'amabwiriza agenga umujyi wacu ubwo rero ku bijyanye n'aborozi nabo hari igihe tubagenzura kugira ngo turebe ngo umuntu uri korora ari kororera ahantu hakwiriye ntabwo abangamiye abaturanyi be ikindi kandi yabisabiye uruhushya tukanareba se ari korora mu buryo nibura buhuje n'umujyi ibyo ngibyo tugenda tubikoraho ubugenzuzi hanyuma abo dusanga bakwiriye kuba bakwimuka tukabandikira tukabasaba ko bimura ubworozi bwabo
ni ukuvuga ngo mu by'ukuri icyo wise ubugenzuzi cyarakozwe kirarangira ubu murimo murandikira abantu mwasanze batujuje ibyo byangombwa cyangwa se babangamiye imiturire mu mujyi wa kigali ubundi ubugenzuzi bukorwa mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni uko ubugenzuzi tubukora mu buryo buhoraho muri iki gihe ntabwo twigeze tugira ubugenzuzi navuga ngo buri bujye ahantu hose icyarimwe buhite bureba niba abantu bose bari mu mujyi barimo kororera ahantu ahantu hakwiriye ahubwo ni akarere kamwe ka gasabo kari kakoze ubwo bugenzuzi bivuga ngo mu karere ka gasabo bakoze ubugenzuzi ariko muri muri kicukiro muri nyarugenge kubera ko buri karere kaba gakora ibikorwa byabo nabo bazajya bagera igihe cyabo cyo gukora ubugenzuzi ariko noneho tukagira n'ikindi cya kabiri cy'uko hari igihe nanone tujya gukora ubugenzuzi ahantu runaka bitewe n'abaturage baho baduhaye amakuru cyangwa se bagize ibyo binubira urugero niba abaturage batubwiye bati duturanye n'umuntu urimo korora rwose biratubangamiye icyo gihe dukora ubugenzuzi tukareba ngo ese wa muntu uri korora koko uburyo arimo kororamo umubare w'amatungo afite ahantu afite uko hangana n'uburyo ari kuyorora bibangamiye abaturanyi be icyo gihe tukaba twamusaba twamusaba kwimuka muri make rero muri gasabo nubwo hari habaye n'ubwo bugenzuzi ariko bwari bwakozwe bushingiye kuri icyo nari mvuze cya kabiri cy'abaturage bavuga bataha ahantu abantu barimo kuhororera ariko rwose biratubangamiye icyo gihe dukora ubugenzuzi ni nk'uko no mu minsi ishize mu karere ka nyarugenge harimo batugeze kubona batubwira bati nyamara hano hari umuntu uri kororera hagati y'abantu kandi iruhande rw'ikiraro ni naho hari igikoni igikoni akoresha kigemura ibiryo ahandi hantu runaka icyo gihe aho hantu duhita twihuta tukahakora ubugenzuzi tukareba niba ibintu biri kuhakorerwa bidashobora ahubwo kuba byavamo ibishobora gutera indwara ibishobora gutera ibindi bibazo birenzeho noneho tugafata umwanzuro
ni ukuvuga ni igikorwa rero niba mbyumvise neza ni igikorwa gihoraho ntabwo ari igikorwa mwakoze ngo muvuge muti ibi ngibi turabirangije iki kibazo tugiye kugikemurira rimwe na rizima yego rwose ni igikorwa gihoraho ndetse abandikiwe ni na bakeya pe ni bake cyane harimo na- n'abaje kundeba mu biro barimo bambwira bati ese ibintu by'itangazo twumvise bimeze bite Eh, ndababaza ntese mwebwe mwabonye ibaruwa barambwira bati ntayo twabonye ndababwira nti niba mutarayibona rero ntabwo bibareba ese aho muri kororera mwebwe hameze gute baransobanurira Um, ndabasobanurira mbabwira nti eh, ariko ba- baranambwiraga bati icyatumye tugira impungenge ni uko nubwo bwose twebwe turimo kwi- kororera ahantu hisanzuye ariko iyo twumvise ngo hari umworozi wandikiwe turahangayika tugatekereza ko natwe ejo cyangwa ejo bundi bigiye kutugeraho ariko ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga ngo nibyo koko uh, hari n'abandi bizageraho ariko uh, umworozi icyo tumusaba uyu munsi ni uko yibuka ko ari korora kandi ari kororera mu mujyi wa kigali tukamusaba we ubwe ko yakwisuzuma mbere y'uko natwe tu- tujya kumusuzuma cyangwa se mbere y'uko abaturanyi be batangira kuvuga bati turimo kurega ah, ahubwo we akabanza akisuzuma akareba niba ahantu ari korora koko ahafite igihe ese koko ahantu uri kororera urabona ari ahantu ukwiriye gukomeza kororera cyangwa nawe urabibona yuko urimo korora ariko bimeze nko kwihishahisha cyangwa se bimeze nko kurenza iminsi icyo gihe tugasaba ngo iyo wigenzuye ukabona ah, ukwiriye kuba wakwimura ibikorwa byawe by'ubworozi uba ukwiriye gutangira kubitekerezaho hakiri kare bitabaye ngombwa ko ubuyobozi buza ngo bukubwire ngo ubo- uhawe iminsi ntarengwa runaka yo kuba wimuye amatungo yawe ariko se eh, mu by'ukuri nk'umuntu wagiye akifatira ah, nk'ikibanza ahantu cyangwa se isambu ahantu mu myaka makumyabiri n'itanu ishize nta mazu ahari akahajya ahemewe icyo gihe byemewe yuko ahatura byemewe yuko ahororera hanyuma itegeko rikazaza wenda hakaba eh, igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ibikorwa by'iterambere bikazahamusanga amazu akazahamusanga ariko akagerageza uko ashoboye kugira ngo akomeze ibikorwa bye by'ubworozi ntawe bibangamiye ntubona ko mu by'ukuri umuntu nk'uwo kumurega bakavuga bati arororera ahantu hari amazu ari ukumuhohotera Em, ntabwo navuga ngo ni ukumuhohotera ku ruhande rumwe kubera ko nk'uko nari maze kuba- kubibabwira eh, ni ukuvuga ngo iyo abaturage batubwiye ngo hano bimeze gutya eh, natwe turabanza tukajya kugenzura tukareba niba ibyo abaturage bavuze bifite ishingiro ariko tutanategereje yuko nabo batubwira hari n'aho twebwe tugera eh, batagombye kuduhamagara Eh, ntabwo rero eh, umuntu tumurenganya gusa ikindi nababwira buriya umujyi wa kigali urimo gukura pe urimo gukura nk'urwo rugero mwarimu mutanze ni urugero rwiza cyane kuba eh, umuntu afite ahantu yororeraga mu myaka makumyabiri ishize eh, wenda urugero rutoya nabaha em, ugeze i nyamirambo hejuru ku bazi umujyi wa kigali uzamutse ukagera i nyamirambo hejuru ukamanuka inyuma ha- hasigaye hari karitsiye nshyashya ngira ngo ntiramara n'imyaka itanu twita noruveje aho hantu mu- mu- mu bihe bishize mu- mbere y'imyaka itanu ishize hari ishyamba ni ukuvuga ngo hari hamwe mu hantu ho kororera Ah, ushobora kugenda ukororera ugakora ubuhinzi nta nkomyi ariko uyu munsi uhageze nta nubwo ushobora ku- ku- gutekereza ko aho hantu higeze no kugera ishyamba ubu ngubu habaye umujyi nk'uko eh, nyine ni- ni nyamirambo hano hino hameze nk'uko ah, n'ahandi hose hameze Ah, kubera ko rero umujyi wacu ukura tugomba kujyana nawo kandi mu kujyana nawo tukagerageza gukora ibintu mu buryo butangiza ah, ibidukikije mu buryo butatwangiza twebwe nk'abantu ah, mu buryo kandi bu- butabangamira ab- abantu n'abandi Ah, kubera ko ikibazo gikomeye ni uko kororera ahantu mu ngo z'abantu ah, ntabwo ari uko bishobora kuba bibangamiye gusa ahubwo ni uko bishobora no kwanduza indwara zitandukanye ngira ngo murabizi yuko hari indwara zishobora kuva mu matungo zikaba zakongera mu bantu ah, kubera ko nyine abantu basa n'aho babana n'amatungo ni nayo mpamvu tuba tugomba gukora ku buryo bitarura bakajya- bakigira kure ahatari abantu ariko nanone ba bandi babashije kuguma mu mujyi nk'uko mwarimu bivuze niba umuntu yaratangiye korora mu myaka makumyabiri ishize ubu ngubu akamenya ko atagomba gukomeza korora nk'uko yabikoraga mu myaka makumyabiri ishize ahubwo agatangira we ubwe gu- gu- kugerageza kwiga uko abandi babigenza ese mu mijyi y'ahandi babikora gute ni gute bororera mu mujyi akegera minagiri ikamugira inama se ni gute umuntu yakomeza kororera hagati y'abantu mu mujyi bisaba kubaka ibimeze gute umuntu arinda abantu gute bigenda gute ibyo ngibyo rero umuntu abashije kubikora ntabwo yakwimurwa nubwo bwose yaba ari kororera mu mujyi ntabwo yasabwa kwimuka kubera ko nta muntu aba abangamiye kandi abakora ku buryo ubworozi bwe budashobora nanone gukwirakwiza indwara mu bantu ariko mu gihe cyose tutarabasha kugera kuri ubwo buryo bwo korora mu buryo bwemewe bw'umujyi icyo gihe iyo tubonye bibangamye byanze bikunze tu- dukora ku buryo umuntu yimuka ntabwo ari ukubera ko rero umuntu tuba turimo kumubangamira ngo niwe wahageze mbere ahubwo ni uko tugomba kwibuka yuko umujyi wacu urakura kandi uko umujyi ukura niko ahantu hamwe hashoboraga kororerwa mu bihe byashize ubu ngubu bitagikunda kuhororera cyane cyane kuhororera umuntu akoresheje uburyo uh, bwa gakondo icyo gihe rero akaba asabwa kwimuka a- a- agashaka uburyo yimura amatungo ye aka- akayajyana ahandi Mm, mu kanya turajya ku mirongo ya telefoni dutangire kwakira bamwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika ariko ndagira ngo mbaze mpereye kuri icyo wari uvuze uti akimura amatungo ye akayajyana ahandi mu by'ukuri biroroshye kubivuga ariko ntabwo kubikora byoroshye abantu nk'abo mwandikiye mubabwira mubasaba kuva aho bakoreraga bahamaze icyo gihe kingana gutyo mubafasha iki murabagurira barahava ba- bakihombera mubashakira aho bajya ni uruhe ruhare mugira mu gufasha eh, i- i- uko uko kwimuka icyo gikorwa kitoroheye uwo muntu uba avuye ahantu amaze igihe ahakorera ku bikorwa bifitiye akamaro ubuzima bwe n'umuryango we ndetse n'abandi batandukanye Mm, murakoze Ah, muri rusange ah, ntabwo na- na- navuga yuko kuko ari ibintu byoroshye ah, kandi si ibyo gusa ibintu byose dukora mu mujyi wa kigali ni ibintu bikomeye Ah, ni ibintu bisaba gufata icyemezo no kubyiyemeza kandi abaturage bakabyumva tukajyanamo bitabaye ibyo u- umuvuduko kigali ifite wo- wo gutera imbere nta- ntabwo twa ntabwo wabaho ntabwo wakunda ariko urimo urakunda kubera ko ubuyobozi bugerageza kureba kure bukadutekerereza kandi abaturage nabo bakabyumva vuba tukajyanamo Ah, twemera ko bi- bigoye kuvuga ngo wimure amatungo yawe uyavane aho wayororeraga uyimurira ahandi ariko nanone twemera ko akenshi iyo uri umworozi kandi wororera mu mujyi burya hari ukuntu uba- uba- nawe uba ufite ubushobozi Eh, ntabwo aba borozi dufite barimo kororera hano mu mujyi ari ab- ari nk'aba bandi twavugaga kera ku- kuba umuntu adafite akazi ngo ndi umuhinzi mworozi oya O- ubu ngubu abahinzi borozi cyane cyane aborozi bororera mu mujyi ni abantu bishoboye ni abantu bafite ubushobozi ikiba gisigaye ni ugutekereza neza uka- uka- kandi nawe ukabyumva ko bikwiriye ubundi ukabishyira mu bikorwa iyo umworozi yimutse rero ntabwo hahandi yororeraga ha- haba hatakirahe ni ukuvuga ngo niba wororeraga ahantu ha- hari ahawe cya kibanza n'ubundi kiba ari icyawe ah, umaze ku- kwimuka warajyanye amatungo yawe warayavanye aho ngaho ukayajyana ahandi uba ufite ah, amahitamo amahitamo yo kuba wahakorera ibihuje n'igishushanyo mbonera ni ukuvuga ngo niba ari nko kuhubaka se ni urugero kandi ukabona uba ubona ubifitiye ubushobozi ushobora kuhubaka ariko kandi niba ubona eh, nta bushobozi ufite bwo kuhubaka cyangwa atari nabyo ushaka ah, uka- ukaba uvuga uti ngiye kuhatanga ukaba wahagurisha n'ubundi cya kibanza kukigurisha nabyo biba biri buguha amafaranga Ah, so wa mu- wa mworozi rero niwe ureba ikintu akwiriye gukora ariko iyo abona hari icyo ah, ubuyobozi bukwiye kuba bwamufasha aratwegera aratwegera wahawe ibaruwa iragusaba kwimuka mu gihe ki- ki- kingana gutya kandi uri kubona hari ibiri kukugonga icyo gihe wegera ubuyobozi ukaza ukabwereka imbogamizi ufite noneho tukaganira tukareba icyo gukora twese hamwe dufatanyije Mm. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga tubibutsa ko mushobora no kudusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mugakurikira iki kiganiro uko kirimo gihita ibitekerezo byanyu mushobora kubyohereza ku mbuga zacu za facebook x na instagram kuri radiyo yacu voa umutumirwa ni madame emma claudine ntirenganya umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi rusange mu mujyi wa kigali turaganira ku kibazo cyo kwimuka kwa bamwe mu bororera mu mujyi wa kigali tugiye ku murongo wa telefone twakire inyambo wa muhamed ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane e, muherereye hehe nyambo
ngewe mperereye hano mu gasata Mm.
Ah, nari mfite ikibazo n'icyifuzo nshaka kubaza ubuyobozi bw'umujyi wa kigali Mm.
ikibazo cyanjye nagira ngo mbabaze urabona ibintu byinshi bikunda kutugeraho bidutunguye ugasanga babikoze nko mu minsi itatu cyangwa ine kandi ugasanga nta bundi buryo umuntu wenda yateguye kandi ugasanga biri kuduhombya kandi tuba tugira ngo leta tuyigabanyirize umutwaro w'ubushomeri n'ibindi bibazo biba bihari nk'ubu nkange nk'urugero ndangije amashuri ejo bundi nari natekereje ndavuga nireka norohe kubera ko hano i kigali ku gifite ahantu hari mu nkengero haba hari ibisambu biri gupfa ubusa bikiri ahantu ho mu cyaro nyine ubona bitari guturwa kandi ari mu buhinzi ndavuga nireka ikiremo inka ndebe ko hari icyo zamfasha wenda ndeke kujya gusabiriza ariko urumva nk'ubu ngubu icyo icyo kibazo kiba kinguyeho ntabwo mba mfite uburyo mpita nkikemura ako kanya kandi n'ubundi nkiri kwiyubaka rero umujyi wa kigali ikintu twawusaba bajye baduteguza byibuze baduhe igihe gisa nk'aho kirambuye tugerageze turebe uburyo natwe twabigenza kuko nk'ubu ni igihombo nk'ubu ntabwo nzi ahantu ngomba kuzerekeza kandi ntangiye bizinesi ejo bundi ubwo ngiye nanjye kujya mu basabiriza barakwandikiye oya ntabwo baranyandikira nanjye ndi kubyumva gutya nta muntu uranyandikira
uri kororera ahitwa hehe ndikororera ahangaha muri gasata ahantu muri nyagasozi hakiri gutera imbere
wasabye uruhushya se
uruhushya kubera ko njyewe nabonaga mu mirima yacu ari mu buhinzi numvaga umuntu yashyiramo n'ubworozi kugira ngo abone n'iyo fumbire mu byo yahinze kugira ngo abashe kugira nyine uburyo agenda yiteza imbere kandi n'ayo mata yakoremo bizinesi kuko abakenewe nabonaga igikenewe muri karitsiye
urakoze cyane sinzi mutagoma niba twamusubiza cyangwa se niba tuza kumusubiza nyuma oya reka reka tumusubize ndasaba sirira aba yihanganye gatoya n'abari ku murongo wa telefone ubanze umusubize kuko ibyo bibazo abajije ndatekereza ko atari we wenyine ubifite yego sirire urakoze impamvu nari ndimo kukubaza ibyo bibazo nari ndi kugira ngo numve uko ikibazo cyawe gihagaze icya mbere nashaka kukubwira ni uko ibyo wumvise bitagomba kuguhungabanya kubera ko ntabwo aborozi bose barimo gusabwa gukura amatungo yabo mu mujyi wa kigali ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu mpise nkubaza ngo ese hari ibaruwa wabonye umuntu wandikiwe wabonye ibaruwa imusaba kwimura amatungo ye uwo nguwo niwo ibi ngibi bireba ariko turabizi ko muri kigali hakirimo abandi bantu borora ikindi nk'uko wari ubivuze umworozi ni ugomba kureba akavuga ati ahantu ndi kororera ese koko haracyari ibyo bisambu ntabwo ndimo kubangamira abantu ntabwo abantu bansatiriye nta kibazo gihari ibyo ngibyo biradufasha hanyuma siriro buriya ikindi kibazo gikomeye dufite ni biriya bintu mu mujyi mubona tuvuga ngo kubaka akajagari ni ukuvuga ngo ubundi ikibazo cyagiye kihaba gituma abantu baza bakanasatira aho abandi bari kororera kandi ubundi batari kuhabasatira ni uko usanga umuntu yaka icyangombwa cyo kubaka ikiraro hanyuma yamara kwaka icyangombwa cyo kubaka ikiraro aho kugira ngo yubake ikiraro nk'uko yari yabisabye ahubwo akabihinduramo inzu yo guturamo ugasanga rero hantu abantu bagiye bubaka ibyangombwa byo kubaka ibiraro bakabihinduramo inzu bikarangira ya karitsiye yabaye karitsiye yo guturamo kandi yari iyo kororeramo icyo nacyo ni ikibazo twagiye tugira mu bihe byashize ni nayo mpamvu mwabonye ko twahagurukiye noneho kurwanya akajagari twivuye inyuma ni ukuvuga ngo niba umuntu ari kubaka ibyo atemerewe n'igishushanyo mbonera cyangwa se akubaka atasabye uruhushya byanze bikunze ibyo yubatse biba bigomba gukurwaho nakubwira rero ngo wowe tuza ariko ikimpangayikishije ni kimwe ni ukuri kumbwira ko urimo korora utarigeze usaba icyangombwa cyo kubaka ikiraro ubwo mpita nibaza ngo ese uri kuzororera ahagana he bisobanura ngo n'ubundi uri kororera hasa n'aho hatemewe byaba byiza ko wakwegera ubuyobozi bw'ibanze ukagisha inama cyangwa se nanjye ukazanshaka tukaganira tukareba ahantu uri kororera uko hameze icy'ingenzi ni kimwe abantu bakiri batoya nkawe tubashishikariza gukomeza kwihangira imirimo kuba waratangiye korora ni ibintu byiza cyane hanyuma iyo baruwa waba uyibonye waba utayibonye mu gihe wumva ufite ibibazo ushaka kuganirizaho ubuyobozi kugira ngo bugufashe ni byiza kutwegera tukabiganira mbere mbere y'uko niyo baruwa uyibona kugira ngo tukurebere uburyo wanyuzamo ibintu mu nzira wabinyuzamo bikagenda neza bitarenze kugera igihe cyo kukwitura hejuru nk'uko wabivugaga
inyambo wa muhamed ngira ngo ibisubizo by'ibibazo byawe urabibonye
ubwo umuntu yaba ashatse wenda nka emma korodina yamubona gute kugira ngo wenda umuntu amwegere amufashe nawe kumuha ubwo bujyanama arakumva
ushobora kunsanga ku mujyi wa kigali cyangwa se nanone ujya ukoresha ikisi twita
ndayikoresha cyane rwose
unyandikiye inibogisi cyangwa ukandikira siti ofu kigali inibogisi ukababwira ko wifuza ko duhura icyo gihe bahita babikoraho mu buryo bwihuse
yego murakoze cyane rwose ndanyuzwe ndumva ngize ihumure
komera cyane inyambo wa mohamed kandi ugira umunsi mwiza aho ngaho mu gasyata
yego namwe murakoze cyane mutagoma radiyo ijwi ry'amerika twakire Cyril virgo fidelis muvunyi ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he muvunyi
ndabamukije mperereye muri kayonza y'uburasirazuba bw'u rwanda
ariko umurongo wawe urasa n'urwaye ibicurane sinzi niba wareba ahantu uhagarara neza ku buryo tukumva neza harimo birimo birumvikana nabi
ntabwo muri kunyumva neza aho uraje noneho komeza
murakoze cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye muri kunyumva turakumva serire komeza komeza ahubwo nyarutse abantu bategereje kubaza ni benshi
turabashimira cyane ku bw'uyu mwanya mwaduhaye ndetse n'umutumirwa mwatuzaniye arimo gutanga ubusobanuro bugaragara kandi bwumvikana neza kuko urumva ririya tangazo cyangwa se biriya byari byatangajwe uko byari byasuzweho nk'umurore mu makuru wumvaga yuko bisa nkaho byareba abaturage bumvaga yuko biri kureba buri umwe ari wese waroreye mu mujyi wa kigali hanyuma abaturage bagatangira kwibaza imibereho yabo uko bizagenda nko kuba kuri abo bantu nyine bari boroye kandi wenda boroye mu buryo bwa kijyambere mu buryo butari akajagari rero korodina yakoze cyane kuba yabashije kuba yabisobanuye ahubwo ubwo nanjye ikibazo ndimo ndibaza niba wenda mwari mwabivuzeho ntabwo mbizi nk'ubwo abo bantu icyo cyemezo kireba baba barandikiwe nk'uriya musaza wari muravuga mu mbere muri ariya makuru azabigenza ati niba yari afite nk'ibyo biraro bingana gutyo azakora iki kubona afite n'impungenge hari n'abandi bameze nka we bose bari bafite wenda ubutunzi bwabo bwari bushingiye kuri ubwo bworozi ngo nk'abo bantu umujyi wa kigali uzabafasha iki bazabakorera iki bazabaho bate murakoze cyane arakumva
arakoze cyane sirire ni ukuvuga ngo ni nk'uko nari imaze kubivuga mu kanya buriya umujyi wa kigali nibyo koko turajwe ishinga no gushyira imbere no gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ariko kandi mbere yo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali tugomba kwita ku bibazo by'abaturage kubera yuko umujyi wa kigali mbere na mbere ni abaturage ibindi biza nyuma ibikorwa remezo tubikora kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza ndetse n'iyo turimo kuvuga ngo he kubakwa akajagari tubikora mu nyungu z'abaturage n'ubwo bwose n'ubundi abo dusenyera akajagari nabo ubwabo ari abaturage biragoye kubyumva gutya ariko mu buryo bwagutse ni icyo ngicyo tuba tubigirira n'iyo tuvuga ngo abaturage cyangwa se aborozi bavana amatungo muri kigali nabwo tubikora muri za nyungu rusange nk'uko nari nabivuze muri za nyungu z'uko ko ahantu harimo kororerwa hashobora kuzana ibibazo by'isuku n'isukura hahandi tuvuga ngo isuku ihagaze gute ariko si izindi ndwara zishobora gukomoka kuba abantu baturanye baturanye n'amatungo ntabwo zizabageraho birimo birakorwa neza ibyo ngibyo byose nibyo tuba turi kureba muri rusange birumvikana rero iyo umuntu yasabwe kwimuka buriya uriya muturage twaravuganye bavugishije mu ijwi ry'amerika ariko ntabwo ari mu bandikiwe nawe ari mu bari bagize impungenge nk'uko byari byavuzwe ariko ntabwo nawe ari mu bandikiwe ariko uko byagenda kose abo twamaze kwandikira hari bane bagaragaje baje kwegera ubuyobozi baravuga bati dufite impungenge turahangayitse kubera yuko dufite ibibazo by'aho kwimurirwa n'ibindi cyangwa se abenshi ubundi ni abazi bakatubwira bati kuki mwaduhaye igihe gito noneho tukaganira nabo dukurikije buri muntu uko abitekereza ese urumva ukeneye igihe kingana iki byaba ngombwa igihe tukaba twacyongera cyangwa se nanone bitewe n'ibibazo atubwiye afite tukaganira tukareba uburyo dushobora kubikemuramo icy'ingenzi dusaba abaturage ni kimwe ni uko iyo umujyi wa kigali ukwandikiye ukakubwira ngo ibintu byawe turifuza ko bikorwa gutya ntabwo wakabaye ufite uvuga ngo ibintu birakomeye ngo ndabigenza gute ngo ndabona bidakunda ahubwo gerageza ujye kwegera bwa buyobozi niba koko ubona bidakunda ubasobanurire impamvu ubona bidakunda hanyuma muganire murebe igishobora kuba cyakorwa ariko kiganisha ku gushyira bya bindi bari bagusabye mu bikorwa icyo ngicyo ni cyo cy'ingenzi cyane abaturage baba bagomba kumva kandi ikintu kidushimisha twebwe ku mujyi wa kigali ni uko abenshi babyumva muri ubwo buryo babyumva muri ubwo buryo abo dusabye kugira ibyo bashyira mu bikorwa abenshi babishyira mu bikorwa noneho n'abafite imbogamizi runaka bakaza bakazitubwira tukareba uburyo twazikemurana ariko tukazikemura atari ukuvuga ngo amatungo yawe araguma hahandi kuko twabibonye ko agomba kuhava ahubwo tukareba ngo ni mu buhe buryo ari buhave bitakugizeho ingaruka ariko kandi icyemezo kigashyirwa mu bikorwa bwana muvunyi ngira ngo urasobanukiwe
mbashimira ko ukabasha kumwumva urumva ko bisobanutse murakoze cyane
yego nawe urakoze reka twakire johan batista nizeye
mwiriwe neza muraho muraho yohani we eee turakomeye mwarimu claudine namusuhuje arakumva muraho eee mukomere
hanyuma uherereye he yohani hanyuma uhite ubaza cyangwa niba ari igitekerezo utanga
eee ni mu karere ka gasabo umurenge wa jaba ni akagari ka kabuye ndashimira yuko bima claudine ibitekerezo yabitanze neza kandi n'ibisubizo ari kubi ibibazo ari kubisubiza neza birumvikana umujyi wa kigali rwose uragenda utera imbere wihuta birumvikana ko aho ubutaka bwakoreshejwe buba bugomba kugikoreshwa ariko kandi kababaza ntise abo bantu hari abandikiwe ema korodine wenda ari kuvuga ati hari abatari bandikirwa ariko hari n'abandi bazandikirwa ubwo ni ukuvuga ko bagiye bandika bandikira abantu buhoro buhoro bitewe wenda n'ubworozi bwabo uko bumeze ariko sinkabaza nti niba batanze ukwezi kumwe abo bantu ubworozi bwabo barabujyana hehe hanyuma nkongera nkabaza nti mu rugo wenda umuntu aba afite nk'igipangu umuntu akorora bwa bworozi bugufi inkoko inkwavu se bavuga nti niba umuntu se yafite ako kazi ashobora kororeramo twa dutungo tugufi dushobora gutuma abana bashobora kubona ayo magi ibyo nabyo biremewe wenda kugeza ubu ngubu abo ngabo bafite twa dutungo dutoke ntabwo barabandikira ariko bivuge ko naho ariho biganisha y'uko bizanzwa y'uko mu mujyi wa kigali utwo dutungo tugufi natwo tugomba kuvamo
sinzi niba wari ucokeje igitekerezo cyawe jean batiste
ni ibyo ngibyo nashaka kugira ngo mbaze nawe ubundi rwose uyu mushinga nyine wo gukura amatungo mu mujyi wa kigali rwose ho korodine yabisobanuye neza ariko ndagira ngo basobanurire ibyo ngibyo umuntu niba umuhaye ukwezi kumwe wenda afite nka zingahe eshanu icumi kuzamura esike arazerekeza hehe kugira ngo hagomba wenda kuvuga ati tugiye kubaha umwaka noneho bitegure nk'ukuntu nk'uko muri ibi bihe byashize byo guhagarika insengero na za kiliziya babahaye imyaka itanu hanyuma nabo bakaba bavuga ati tubahaye igihe runaka ariko bakitegura igihe gihagije murakoze
urakoze cyane ugira umunsi mwiza arakumva reka gusubiza ndava ku murongo nta kibazo
arakoze nibyo kuko ukwezi kumwe gushobora kuba ari gutoya ariko twebwe nk'umujyi wa kigali twirinda guhita dutekerereza abantu ahubwo tukareba igikwiriye kuba cyakorwa tukakibasaba hanyuma twamara kukibasaba harimo ababishobora bakabikora hanyuma abatabishoboye bakatwegera bakatuganiriza tukabiganiraho kubera ko buriya hari igihe usanga nk'umuntu ari kororera hano kandi afite n'ubundi bworozi ahandi hantu ku buryo hari n'igihe tumubwira tuti ubworozi bwawe bwimure hahandi bwari buri agahita abwimura akabusangisha ubundi yari afite ahandi hakaba na wa wundi koko utari ufite ahandi abujyana ariko hakaba na wa wundi utari ufite atabufite ahandi ariko afite n'ahandi ashobora guhita abwimurira ngira ngo murabizi ko muri kigali abantu bose ntabwo banganya ubushobozi nta n'ubwo bizinesi zabo bazikora kimwe hari igihe usanga umuntu afite ibibanza byinshi cyangwa se ugasanga hari ahantu yororeraga ariko afite n'ahandi hantu yari yaraguze ikibanza ku buryo niba tumusabye ngo mu kwezi kumwe ubworozi bwawe buba bwimutse rwose bimukundira birashoboka cyane ariko noneho na wa wundi uri buvuga ati ntabwo biri bunkundire kubera impamvu izi n'izi kandi akazerekana icyo gihe niwe dusaba ngo wikwihererana ibibazo byawe wumve yuko ari ibintu byakurenze ahubwo garuka wegere ubuyobozi hanyuma tuganire turebe ngo wowe ukeneye amezi angahe hari igihe umuntu ushobora gusanga yarakeneye ukundi kwezi kwisumbuyeho hari igihe dushobora gusanga undi yari afite atatu ariko turamutse tuvuze ngo dutanze umwaka icyo gihe umwaka ni igihe kinini cyane kandi mu gihe cy'umwaka hari kuba hakozwe n'ibindi bintu byinshi cyane ndetse na bwa butaka bwavuyeho bwa bworozi bwashoboraga kuba bwakoreshejwe n'ikindi kintu niyo mpamvu rero tutabitwara mu buryo bumwe ahubwo dutanga igihe tubona kigereranyije gishoboka kandi kigufi kuko muri kigali dufite gahunda yo gukora ibintu byihuse tukabikora neza kandi vuba hanyuma abo bikunda ko tujyana muri uwo mujyo w'ibyihuse bikihuta bikava mu nzira ariko ibitabasha kuva mu nzira kubera impamvu imwe cyangwa iyindi tukabiganira tukareba icyo kubikoraho turabiganira rero dukora ku buryo nta muntu n'umwe uhutazwa ariko ibyo tugomba gukora tukabikora naho ibyo kuvuga ngo korora amatungo magufi ngo byo biremewe ubworozi muri rusange ubwo tuvuze ubworozi ubundi ubworozi busa naho bushoboka mu buryo bworoshye muri kigali ubundi ni amafi amafi hariya mu bishanga aho bororera amafi ukaba uhafite icyuzi ariko nabwo nk'ubu ugifite aho ubonye kubera ko ibishanga by'umujyi wa kigali nabyo birimo ibice bitandukanye hari ibishanga bizakomeza gutunganywa kugira ngo bimere nka ekopake nyandungu ahantu ho kuruhukira ho gutemberera ho gukorera siporo ibintu nk'ibyo ariko tukagira n'ahandi hazakomeza gukorerwa ubuhinzi n'ubworozi dufite ibishanga bihingwamo umuceri dufite ahandi hashobora gushyirwamo ibyuzi ibintu nk'ibyo ugasanga rero korora amafi ni ibintu byoroshye ba bandi yohani uri kuvuga ngo borore amatungo magufiya ukayita make harimo koko bashobora kuba borora inkoko imwe cyangwa ebyiri ariko abo ngabo akenshi mu mujyi nta n'ubwo bakunda kuhaba ahubwo ubasanga mu nkengero ahandi n'ubundi haba hagisa naho hakemerewe korora abororera mu mujyi usanga ahubwo ari ba bandi bashatse gukora ubworozi bwisumbuyeho afite inkoko nyinshi zitanga inyama afite inkoko nyinshi zitanga imishwi afite ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo iyo zibaye nyinshi muri ubwo buryo bisaba ngo yubatse bigenewe korora za nkoko kandi azigirira isuku nk'uko minagirira isaba atera imiti n'ibindi byose bisabwa ibyo bintu byose bikaba biri ku murongo ku buryo adashobora kubangamira abaturanyi be cyangwa se mo kimwe niba arimo kubikora mu buryo bubangamye bushobora kuba bwakwirakwiza indwara gukwiza umwanda gukwiza isuku nke icyo gihe agasabwa kuba yakwimura amatungo ye ni urugero nari ntanze rw'inkoko kubera ko twari tuvuze amatungo magufi ariko nashobora kukwibutsa ko abenshi bororera muri kigali bataba bari korora ya nkoko imwe cyangwa ebyiri cyangwa se ngororere rwa rukwavu rumwe cyangwa ebyiri ahubwo niba abantu nyine baba bashobora kubikora bizinesi bafite byinshi bityo nyine bakaba bagomba kubikora bihuje n'umujyi cyangwa se mu kimwe bakimura amatungo yabo bakabikorera kure ahantu hataragera hataratura abantu dusubire kuri iki kibazo madamu ntirenganya wigeze kuvuga uti ni igikorwa gikomeza ariko se ubundi mu by'ukuri mufite nk'umubare w'abantu muzi niba ari igikorwa gikomeza biragoye kuvuga ngo iki cyemezo kirareba aborozi bangahe ariko se mufite byibuze umubare muvuga muti mu mujyi wa kigali harimo aborozi bangana gutya bashobora kurebwa n'iki kibazo cyangwa ntikibarebe
urakoze cyane umubare imibare dushobora kuyibona ariko ntabwo nyifite nonaha ariko nibura buri buri karere kaba gafite imibare itandukanye y'abantu bari kuhakorera ubworozi hanyuma kandi iyo hakozwe rya genzura nk'uko nabivugaga icyo gihe haba hari haba hari nanone abagaragayeho ko bashobora kuba bari kororera ahantu hadashobotse cyangwa se hatakijyanye no kororera imibare rero nayibona ariko ntabwo mufite nonaha
tugaruke nanone uyu munsi turavuga ubworozi ejo havuwaga insengero n'ubwo wenda ibyo kibazo cyabaye mu gihugu hose mu by'ukuri umujyi wa kigali hari nk'ibindi bikorwa wenda tuvuge bitari ubworozi tuvuge nk'amashuri wenda tuvuge nk'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzisanga birebwa n'ibyemezo bishingiye ku bwaguke bw'umujyi wa kigali cyangwa urugero rwifuzwa rw'iterambere umujyi wa kigali ugezeho
urakoze cyane ni uko wenda bishobora kuba bitarabageraho ariko nibyo koko mwari mutanze urugero rwiza rw'insengero mu mujyi wa kigali dukora igenzura hafi buri munsi duhereye ku bikorwa bihuza abantu benshi ubwo iyo tugiye ku bikorwa bihuza abantu benshi akenshi duhita tureba noneho amaresitora tureba amasoko tureba n'abandi bantu batanga serivisi baziha abantu benshi kubera ko tuzi neza ko bene aho hantu haramutse hatagiriwe isuku ikwiriye kandi hadafite ibyangombwa byose bikwiriye hashobora kuba hakwangiza ubuzima bw'abantu ibyo ngibyo rero turabikora cyane rwose navugane buri munsi dufite ikipe ishinzwe kugenda ibigenzura nk'uko nari nabivuze aho usanga hari nka resitora ziba zafungiwe ariko zigahabwa igihe runaka cyo kuba zakemuye ibyo basanze zitujuje hanyuma ugasanga nk'amasoko amwe nakwita nk'udusoko dutoya tumwe turasabwa kongera kubaka kugira ngo bubake bihuje koko n'icyerekezo cy'umujyi wa kigali ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye noneho ikindi nk'uko umujyi urimo ugenda ukura ubundi tugira ahantu tuvuga ko ari ah'icyitegererezo dukurikije masita purani cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza tuvuga ngo ni purayimu eriya aho hantu ho naho turahagenzura cyane ndetse rimwe na rimwe tukaba twasaba abantu guhindura inyubako bafite bakaba bashobora gusabwa guhindura inyubako bakubaka izihuje n'aho bari kugira ngo bijyane n'igihe cyangwa se binahuze n'igishushanyo mbonera urugero natanga murabona duherutse kugira igikorwa remezo cy'icyitegererezo sitade amahoro buriya kuri sitade amahoro n'ahayikikije ndetse n'abantu basa n'aho baturiye imihanda minini yo muri kigali urugero niba uva kuri stade amahoro ujya nyabugogo cyangwa se niba uva mu mujyi wa kigali ugana ku kibuga cy'indege i kanombe niba se uva sonatide ugana i nyamata hari ahantu hatandukanye h'icyitegererezo hagomba guhinduka byanze bikunze abo rero nabo twandikira ba nyiri aho hantu tukabasaba yuko batangira gutekereza uburyo bahindura inyubako bahafite ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bahakorera bitandukanye bigahuzwa n'ahantu ko hameze kuko niba stade amahoro igomba kuzajya yakira abantu b'ingeri zose abantu batandukanye ni mu marembo ya kigali yacu hagomba kuba hasukuye hagomba kuba hasa neza hagomba kuba hari serivisi zihatangirwa ziri ku rwego mpuzamahanga ku buryo umuntu uwo ari we wese ku rwego rwe aho azinjira azahinjira akagenda nta kibazo afite atavuga ngo nariye ibintu ndwara mu nda atavuga ngo nageze ahantu mbona hari umwanda atavuga ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero turabikora turagenzura mu mpande zose nk'ubu muri iki gihe turimo kugenzura cyane abantu batuye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko imvura igiye kugwa ni urugero
reka twakire bizimungu jean claude
ndabumva neza
ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo
yego uherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nge ndi mu karere ka masisi ni mu ntara tuvuyemo amajyaruguru nge ni igitekerezo nagira ngo mvugeho ku icyo kibazo gusa ko ngewe ahantu ntabwo mbasha kubakurikira ariko gu- naba- gusa ko nakurikiranye ingingo kuri facebook buriya ariko ushobora wenda ushobora no nshobora kujya ku kuba- rubuga ushobora no kujya ku rubuga rwacu kuri wa eshatu radiyo yacu viewe akadomo komu ugakurikira n'ikiganiro uka- ukacyumva
yego Eh, komeza
Eh, buriya eh, abo baturage nyine bamwe bafite ubworoza impande y'umujyi nyine ba- bari bari- harimo abarabona babangamiwe turukanye n'uko nyine nabonye ko bi- ngo ari ibintu bibatunguye ariko buriya ntabwo leta iba yanze abantu babo kuba bari kubabwira ko batagombye kororera hafi y'umujyi buriya icyo cyifuzo ni kuba leta ushaka ku mudugudu ugira isuku umujyi ntabwo hari ahantu ho kororera ahantu hakagombye kwitabwaho hakarindwa hakagira isuku kandi namwe murabizi ahantu haba amatungo rimwe na rimwe usanga hatagize isuku neza nkaba ndi kubwira abo bantu bafite ubworozi aho hafi ka- kugira ngo bihangane banashyire mu ma- mu mabwiriza ibyo leta iri kubasaba kuko ntabwo umugambi leta ibafitiye ari wo ari mubaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza
Eh, urakoze cyane bizimungu jean claude aho ngaho i masisi kuri ibyo bitekerezo byawe ugira umunsi mwiza
yego turabakunda cyane kandi Eh, mukomere mukomere madamu eh, ntirenganya turagenda tugaruka tugana ku musozo w'ikiganiro dushigaje iminota ngira ngo itarenga irindwi uburyo bwo kumenyekanisha ibyemezo nk'ibyo ngibyo Ah, hari ukuntu u- i- ikoranabuhanga ubu ngubu ryateye imbere abantu bashobora kujya nko ku rubuga ah, rw'umujyi wa kigali bakaba bamenya nk'ibyemezo eh, mu- mu- mwafashe mukaba umuntu ashobora- akaba ashobora kujyaho akabona amakuru y'ibirimo bikorwa cyangwa se biteganyije gukorwa ku buryo bworoshye kuko abantu bakomeje kuvuga bati ibi bintu byatuguye hejuru cyangwa se ntitwamenyeshejwe ni gute uburyo bwo kumenyekanisha ibyemezo nk'ibi ngibi eh, murimo kubwitwaramo
Mm, murakoze cyane Ah, ngira ngo ah, ibyo batubwiye nibyo tuzaheraho kugira ngo dukomeze kugenda tunoza uburyo du- du- dutangaza ah, ibibakorerwa Ah, ariko twa- twanagerageje kubitangira du- dufite imikoranire myiza n'amaradiyo n'amateleviziyo atandukanye ah, hano mu gihugu Ah, ngira ngo ni nk'uku nguku namwe mwaduhaye ikiganiro mwakoze cyane ni uburyo bwiza gukomeza gusobanura eh, ibyo turimo gukora n'uburyo byakabaye bikorwamo ikindi eh, dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga nka x eh, tugira facebook tugira instagram tugira na tiktok na linkedin eh, zose turazikoresha ariko turabizi neza ko eh, aba- abanyakigali baziriho nta- ntabwo ari benshi niyo mpamvu dukoresha ni- n'izo radiyo zindi zisanzwe eh, kandi tukanagerageza gukoresha whatsapp whatsapp niyo usanga ikunda kuba iriho abantu benshi tugerageza gukora ku buryo rero ibyo dusaba abantu uh, tubibibutsa uh, cyane cyane niba ari amabwiriza yakabaye agenderwaho nko mu minsi ishize twari turimo twibutsa amabwiriza agenderwaho iyo umuntu ari kubaka uh, afite shansiye mu mujyi wa kigali asabwa iki agomba kubigenza gute kugira ngo hato batamugeraho bakamuca amande y'uko ibintu atari kubikora nk'uko yakagombye kuba abikora akavuga ati ntabwo nari mbizi Uh, ibyo ngibyo byose rero tugerageza gu- gu- gukoresha ubwo buryo bwa kominikasiyo busigaye buriho kugira ngo tubi- tubitangaze kandi tuzagerageza kubinoza uko bishoboka ku buryo uh, ibintu bizajya bitangazwa mbere abaturage bakabimenya noneho byanabaho uh, bi- bikabaho bari babizi bi- bitabatunguye natwe nicyo twifuza
radiyo ijwi ry'amerika reka twihuse twakire vincent umunota umwe gusa vincent ikaze mu kiganiro muri sanga unyarutsa utubwira aho uherereye n'ikibazo cyangwa igitekerezo mu munota umwe gusa
murakoze cyane nitwa zekamye byinshi emerereye ridoriti muri kenya emerereye ridoriti muri kenya komeza.
ikibazo cyanjye nifuzaga kubaza Mm.
ese ku mujyi wa kigali usanga ushyiraho ibishushanyo by'ibintu bitandukanye ugasanga harimo ibishushanyo by'inganda harimo igishushanyo cy'isoko harimo igishushanyo ibiciro bigenda bitandukanye cyangwa se ahantu hagenda hatandukanye bitewe n'uko umujyi wa kigali ku kibatashyeho igishushanyo cy'ubworozi kandi leta ibashishikariza abantu gukora ubworozi akarima k'igikoni ayo matungo magufi mu rugo kandi bakaba bagaruka bagafata umwanzuro wo kuba babasha kwirukana abo bantu bafite amatungo mu mujyi kandi hari icyo afasha abaturage batuye mu mujyi nabo Reka- kuko ubworozi buciriritse bwo mu mujyi urakoze vincent reka gusubiza arakumva
Eh, arakoze cyane vincent Eh, nibyo koko tugerageza gushyiraho igishushanyo mbonera Eh, n'ibyo ngibyo bijyanye n'ubworozi tugiye tubifite Eh, tugiye dufite ahantu runaka hagenewe korora ni uko gusa nk'uko nari nabisobanuye kubera umujyi ukura hari aho twe twaravuze ko hagenewe korora ariko ugasanga abantu baje kuhasatira nyuma igishushanyo mbonera cy'aho hantu tukaba twagihindura tukavuga tuti noneho ibi ngibi bikuwe mu bworozi bigiye mu gutura kandi iyo byimukiye mu gutura nabwo abantu ba- ba- bari bahafite ibibanza baba n'abahororeraga nabo baba bafite inyungu kubera ko icyo gihe n'igiciro cy'ubwo butaka bw'aho hantu kiriyongera ni nayo mpamvu rero tuvuga ngo aborozi eh, baba bagomba kubyumva bakanadufasha tukajyanamo akamenya kuba yashaka ubundi butaka kuko nashaka ubutaka bwo kororeraho araza kubushaka kuri make ku- noneho hahandi yororeraga namara kuhava himukiye mu mu kuhatura habe hamuha amafaranga menshi kurushaho ibyo ngibyo rero eh, turabitekereza tubishyiraho ku gishushanyo mbonera kuko birahari ni nayo mpamvu tuvuga ngo umuntu naba agiye no kubaka ikiraro aze abivuge abisabe eh, iyo aje kubisaba eh, ni nabyo bituma bahita bamubwira bati koko aha hantu ugiye gusaba kororera ha- hare- haremewe kororerwa cyangwa se ntabwo hemewe shaka ahandi icyo gihe biba byiza iyo wabisabye mbere kuko nta nubwo za ngaruka zikugeraho zo kukubwira ngo imuka kuko uba warabisabye mbere kandi tukagushakira kuko ahahuje no korora madame ntirenganya eh, umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi rusange mu mujyi wa kigali reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ejo nyabuna nitubakenera kugira ibindi musobanurira abaturage muzatwita tuzabitaba cyane ahubwo muzatubwire vuba
ye murakoze cyane inshuti namwe mwakurikiye ikiganiro murisanga kuri iyi ngingo ireba ubworozi mu mujyi wa kigali reka tubashimire ko mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika tunabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere by'umwihariko amakuru yo mu kanya ku mugoroba nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro peter handle ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kubagezaho telefone eh, kungezaho telefone zanyu no kubahamagara kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Uptown, Lamar, it's a fiction rap cookout. I present the year, the ID, and the top man. It's a fish crab cookout. Fish crab cookout.
sio niko taabani wadhalani ya hatiani hukumu yangu ni kifungo na huyu binti kicheche sasa mimi basi bachela mimi nawa